Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televezyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa bitootessa sadii bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraandhala 24 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna. Kan dursu oduudha. Oduu har'aaf qopheessine immoo kan nutti himtu tuujibee horaatii garasittiin isin dabarsa.
Atta mooltan hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo. Ibsi waajjira muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed biraa ba'e waggoottan lamaan darban hawaasa keenya kan addunyaa keessa waldaggeessa jiru mul'inatti agarsiisaniiru jedha. Dhimmootiin nurraa fagoodha jennee ilaallu dhugumatti biyyi seen kamiyyuu odola akka hin taaneef nuti saaxilamoo ta'uu keenya mul'isa jedhee jira. Itiyoophiyaan wal waraansa dhiyeenyaarraa barumsa guddaa argattee jirti. Muuxannoon keenyas lolli daafoo hamaa inni maatii hawaasaalee lubbu qabeeyyiif walumaa gala dinagdee irratti qabu mul'isee jira jedha. Muummichi ministeeraa Abiy ibsa kanaan waraanni dhiyeenyaa. Lammiiwwan Itiyoophiyaaf yaadannoo dhiyoo kan mootummaan kiyya gareelee sana keessatti hirmaatan of eeggannoo guddaa akka godhaniif haala miira nama kakaasurraa akka of qusatan kan inni waamicha dabarsuuf. Itiyoophiyaan haala Awurooppaa keessaa of eeggannoodhaan hordofaa jirtu kanatti gareeleen martinuu rakkoo Yuukireen keessaa laalchisee akka of qusatan gaafanna. Haala hammaataa adeeme kan dhimma jiru daran tuqatu laalchisee yaaddoo qabnu ibsuudhaan qaamotiin martinuu wal hubannaarra ga'uuf. mala hedduu akka barbaadan gaafanna jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa abiy ahmed biraa ba'e kun dippiloomaasiin milkaa'uu dhabuun utuu malli waliigaltee nu harka jiru lubbuun miliyoonaan lakkaa'amu buqqa'uuf rifaatuunsa naannoo addunyaatti akka dhaga'amu gochuun qabu qaamotii dhimmi ilaalu martinuu haala amma mul'atu caalaa filmaata karaa nagaa akka barbaadan itiyoophiyaan hawwa onneerraa maddee ni ibsitii jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa abiy ahmed biraa ba'e. Pireezidaantiin gumii mirga namoomaa ambaasaaddar Federico Villegas lammiin Gaambiyaa Faatu Bensuudaa lammiin Keeniyaa Kaarii Beetii Murungiif lammiin Ameerikaa Stiiven Raatner miseensa koomishina mirga namaa sadarkaa addunyaa sadan kan dhimma Itiyoophiyaa hordofu ta'anii akka tajaajilaniif muuduu isaanii beeksisaniiru. Miss Bensuudaan koomishina nama sadii qabu kanaaf dura teessuu ta'uudhaan tajaajilu. Murtii muddee kudha torbaa bara 2021 kan eessi 33 muraa tokko ba'een walga'ii addaa geggeeffameen gumiin mirga namaa sun kan pireezidaantii gumii mirga namaan muudamu koomishina mirga namaa sadarkaa addunyaa hundeessuuf akkasumas himannaa hookkaraaf dararaa mirga namaa seera namoomaaf baqattoota Itiyoophiyaa keessatti erga sadaasa sadii bara 2020 qabee qaamotii walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan maraan raawwatame laalchisee qorannaa walabaa akka geggeessuuf murteesse. koomishinichi namoota sadii of keessaa qabu sun dhiittaawwan mirga namaa raawwataman ilaalchisee dhugaa jiruuf haalawwan jiran qulqulleessuudhaan ragaalee walitti qabe ol kaa'ee kanneen itti gaafataman adda baasu hanga danda'ametti ragaaleen akkasii mul'inatti argamuu akka danda'aniif hojiirra akka oolan akka taasisu gaafatameera. murtiidhuma kana jalatti miseensota 47 qaamni qabu koomishinichi gabaasaalee waajjira koomishinara mirga namaa olaanaaf kan koomishina mirga namoomaa itiyoophiyaa cimsuuf jecha itti gaafatamummaaf araarri akka jiraatu deggeruuf mootummaa itiyoophiyaaf deggersa teeknikaa laalchisee yaada gorsaa akka dhiyeessullee ajajee jira. miseensonni paarlaamaa sudaan kibbaa keessa jiran haalli mana maree sana keessaa danqaa uumuusaa dubbatan miseensi mana maree murtii seeraa biyyoolessaa jo'aal nomoonkeek. daani'eel akka jedhanitti tajaajilatti kan nagaa biyyoolessaa paarlaamaa keessatti argamuun kanneen mootummaa juubaa keessaa waliin namoota waliin galle irratti sodaa uumee jira jedhaniiru gumii sana keessaa doorsisa sadarkaa olaanaaf walabummaan yaada ofii ibsuun akkaan murtaa'aadha sababiin isaas miseensonni tajaajilatti kan nagaa bakka gumichaa keessaa bakka mara waan jiraniif jecha onkoloolessa 22 daani'eeliif. miseensonni sochii walabummaa uummata sudaan tuuta uduuf ibsa kennuuf waamanis aangawoota nagaa eegumsaan addaan citee jira. VOA dabalatee sabaa himaalee adda addaaf kanneen hojjetan gaazexeessota saddeet meeshaa isaan ittiin waraaban harkaa fudhachuudhaan to'annaa jala oolchaniiru. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Dhaabbati sabaa himaa Mooskoo to'atu roobii kaleessaa caasaa oduu raashaa kan VOA kan uguru ta'uu dhaadatee jira. qaamni federaalaa olaanaa raashaa kan sabaa himaa to'atu kan rooskoomnaadzoor jedhamu yaadachiisa voaf ergeen caasaan afaan raashaa kan voa mooskoon seeraan ala jechuun ka gabaase akka haqu ta'uu baannaan sa'aatilee 24 gidduutti ni ugguramaa jedhee jira daayireektarittiin raadiyoo sagalee ameerikaa kan yeroo yolaandaa loopeez akka jedhanitti caasaan oduu kun ajaja dhaabbata sabaa himaa to'atu sanaa quba qaba garuu ittiin waliin galu jedhan gaazixeessummaa sirriif amanamummaa akkasiitu dhaggeeffatoonni keenya raashaa keessaa voa akka hordofaniif sababaa ta'ee jedhan odeeffannoo walabaa gidduu seenuuf yaaliin ta'u kamiyyuu yaaddessaa ta'ee arginee jirra kanaaf. ajaji akkasii safuu hawaasaalee dimokiraatawaa waliin kallattiidhaan faallaadha jechuudhaan loopees ibsa kennaniin beeksisaniiru itti dabaluudhaanis loopees uummata raashaa uggura malee pireesii walabaa argachuu qabu kanaaf gaaffii rooskoomnaanzoor simachuu hin dandeenyu jedhaniiru voa tajaajila afaan raashaa televiziyoona sa'aatilee 24 guyyaa torba darbuuf caasaa oduu dhaggeeffattoota raashaa bakka sabaayimaan walabaa murtaa'aa ta'eef dabarsa. dhaabi sabaahimaa mooskoo to'atu sabaahimaalee hedduu ugguree caasaa raadiyoo sagalee ameerikaa kan tajaajila raashaa ugguruuf erga dhaadatee booda raashaan walabummaa sabaahimaaf dhugaa ukkaamsuu irratti haleellaa guutuu ta'e raawwataa jirti jechuudhaan yuunaayitid isteetsi beeksistee jirti dubbi himaan ministirii haajaa alaaneed piraayis akka jedhanitti raashaan weerara biyyattiin yuukireen irratti geggeessitu laalchisee afaan faajjessuuf dhugaa jiru ukkaamsuuf yaalii isheen gootu hammaataa jira kanaaf uummati raashaa. dhugaa waan ta'aa jiru beekuu qaba jedhan.
If President Putin is serious about diplomacy, uh, he knows what he can do. He should immediately stop the bombing campaign against civilians, uh, order.
Pireezidantiin Raashaa Vilaadimir Puutiin waa'ee dippiloomaasii dhugaatti yaadu yoo ta'e maal gochuu akka qaban beeku. Sibiilota irratti kan gaggeeffamu haleellaa boombii hatattamaan dhaabuu humnoota isaanii Yuukireen keessaa akka ba'an ajajuu fi mooskoon dubbii qabbaneessuuf qophaa ta'u ishee ifatti addunyaatti mul'isuu qabu sanammoo hamma yoonaa hin agarre.
gamtaan awurooppaa raashaan weerara isheen yuukireen irratti raawwatteen kan ka'e kan raashaadhaan to'atamu caasaalee oduu aartiif sputnik jedhamu sababaa oduu kijibaa weerara kana laalchisee facaasaniif ugguree jira. yuukireen erga raashaan biyyattii weerartee torban tokko lakkoofsistee jirti humnoonni raashaa magaalaalee gurguddoo haleelaa innaa jiranitti lakkoofsi baqattoota yuukireen keessaa dheessanii miliyoona tokko ol ga'ee jira haleellaaleen raashaa kaarkiif cheerniiviif mariipuul irratti raawwatamanis ministeerri ittisaa biriteen kamisaarraa akka jedhetti martinuu to'annaa yuukireen keessatti hafaniiru kan ifa hin ta'in jiru haala kerseen ture. loltoonni raashaa gamas waan turaniif jecha eenyutu to'atee jira inni jedhu falmisiisaa ture pireezidaantiin yuukireen volodimiir zeleniskii ibsa gama viidiyoon kamisaarraa ganama kennaniin akka jedhanitti nuti uummata torban tokko keessatti karoora diinni qabu mancaaseedha asitti nagaa hin qabaatanii nyaatan argatanii asitti yeroo calliinsaan jiraatan hin qaban jedhan ministeerri ittisaa yuukireen oleeksii reziinkoof. weerarri sun utuu mudatiin dura raashaan hatattamaan yuukireeniin qabatti tilmaama jedhu tuquudhaan fuula feesbuukii irratti innaa barreessan raashaas haa ta'u warreen gama dhiyaa torban tokkoofillee waan turru ittiin fakkaanne rakkoon fuula duratti haa jiraatu iyyuu malee yuukireen ofitti amantaa qabaachuuf sababaa gahaa qabdi jedhaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
oduudhaaf tujubeen galateeffannaa hordoftoota keenya waa'ee oduu koomishinii mirga namoomaa keessatti koree addaa koomishinichi dhaabuudhaaf murteesse mootummaan itiyoophiyaa akka hin fudhanne ibsuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatama kanuma gurra siin buusuudhaa fi hordoftoota keenya ammammoo gara qophiilee keenya afanitti ceena. lammiiwwan itiyoophiyaa fi warreen idda dhalata itiyoophiyaa qaban warreen yuukireen keessa jiraachaa turan yeroo ammaa haala akkamii irra jiru waan jedhuufi jarman keessatti teessoon isaanii jarmaniin ta'ee poolaand yuukireen riippaabilikii cheekii fi isloovaakii ambaasaadara itiyoophiyaa kan ta'an adde muluu salamoon afaan oromootti voa afaan oromootti waan himan qabu ambaasaadar muluun dargaabaa torban kanaas dhimma kana irratti voaetti voedha wajjiniin dubbatanii turani har'as dhimma kana ilaalchisee itiyoophiyaa wanni warri yuukireeniin keessa jiran maal irra jiru waan jedhu irratti jaallanneedha. wajjiniin haasaa taasifan qabu caqasaa waan ambaasaadar muluun jedhan.
Ijoolleen baay'inaan seenteetti hanaftee jirtu fakkaattu amma waggaan argu gaddalee digdamii shanii galee jarmanitti faa poolaanditti faa akkanumatti immoo karaa kaaniin dimbaraaf raashaan turan lama karaa hangarii san lama amma digdamii shan akkas jiran turan har'ammoo isa caalaa seenaniiru hanaaf hin fakkaatu garuu waan riippoortii nuti hin gooneef barbaadaa jirra achirra akkan hafe jiruu danda'a akkanumattis immoo bakka taa'anii kaane mootummaan yukireeni. amma bakka marsumaa jara jiraatan bakka mana keessan jiraatan hin sosso'inaa taa'achumatti rakkoon rakka hin boone waan jedheef namni kaan immoo achi bakka hundatti hin jiran hin dhabamanu kana duwwaa odoo hin ta'in boordarii yuukireen irratti gurraacha keenya hunda afrikaas karabiyaan maalii hundumaa kophaatti godhanii waa'ee jara isaanii yerooppiyaan yuuniyanii fi yuukireenii isa fuuldura buusanii qofa waan dabarsaniif jara keenya waan hin dabarsineef. Ijoolleen baay'ee kompleenii waan qabaniif achittis aduu baay'ee dhaabbatanii bishaanis midhaanis waan hin qabaanneef mootummaa yuukireenitti rakkoo qabnaa ijoollee keenyaaf midhaan geessuu hin dandeenye bishaan geessuu hin dandeenye qoricha geessuu hin dandeenye tiraansportii dhiyeessuu hin dandeenye karaa yuukireenii rakkoo qabnaa hookan kana nu hayyama hookan immoo soluushinii barbaada jennee dubbisnee turre bakka hundatti natti boordariirra jiru duwwaan ta'in eessumallee biyya keessatti bakki namni jiru rakkoo qaba hin jedhe hundumtisaa bakkatti jiru onlaayinii kanaan hama zaggabanii sarratti nu rakkoo isaanii ta'a soolishinii barbaadna jedhanii amma isa san poostii goone irraa akka foormii san irratti bakkatti jiran guutanii akka gargaarsa argatan gochuudhaaf.
warri akkan seenne dhorkame jedhame eenyuudha isaan warra afrikaa duwwaadha.
afrikaa duwwaa miti kan akka jennee ilaaluu hin dandeenyu garuu waan nun jedhan isaan jaruma yuukireenii siizanii keenya piraayoritii kenninaa jara meembarii iyyuu isaanii piraayoritii kenninaa jedhanii qofa jarri isaan immoo karaa tokkoon ta'anii jarri isaanii immoo karaa tokkoon ta'an akkuma ati fuuldura dhufte namni si booda dhufe siizanii isaanii waan ta'eef fuuldura deemuu hin hayyamama jechuudha piraayoritii jara isaaniitiif waan kennaniif jarri keenya immoo suutuma suutan dhufan malee akkuma ga'anitti dhufan jechuudha jara keenya hoggaan jedhu jarri afrikaatis jarri kaan.
Egaa lafi isaan tursan sun idduma daangaarra jira jechuudha.
Hundumtuu achuma daangaarra jiru hundumti isaanii iskiriinii godhanii qofa hoggaa dabarsan achirratti kompileeniin isaan jiru har'a garuu jarri kaan xinnootti wayyaa jira jedhaniiyyuu garuu immoo ijoolleen seentus keessaa keenya dhumaa waan jiraniif infoormeeshinii rakkoo hin dhageenye har'a. Duraan illee daangaarra geenyerraa nu dabarsine jedhanii qofa teekstiifaa godhaniiyyuu teelegiraam irratti.
Lakkoofsaan hin beekaman.
Inni dhokatan hoggaa ga'an ammas keenyarraa dabaruudhaaf deemnaa jedhanii haasa'anii hoggasuma immoo erga ga'anii silkii isaanii cufanii nu jalaa badan garuu amlaaf hoggaanatti hundumtuu seenanii dhumuu hin dinadu har'aanaan jetteetti garuu lakkoofsaan qulqullummaan baruu hin dandeenye kanaaf malee seenanii dhumuu hin didanu har'a minaalbaata tokko tokko jarri tasaafee kana hoo jiraate malee manaan hin kaane jiran ka bakka akka takkatti bibittinnaanii malee daangaa bira ga'an. Kan hin dabarre hin jiru naan jetti ishiitu isaanis walitti hoggaanitti illee dubbachuu didan ishiitti waan taasa'aniif baay'een isaanii galaniiru jarmanitti illee irra nama baay'ee seenee naan jetteetti.
Warri Afrikaadhaa fi kan biraa warri gara daangaa irratti dhorkaman kun lakkoofsi isaanii.
Baay'eedha ta'us garuu lakkoofsa isaanii beekuu hin dandeenye.
Ambaasaaddarri Muluu Salamoon deebiinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa.
Rakkina hongeen jiraattota baalee bahaa fi lixaa irratti geessisaa jiru irratti qorattootaa fi hanga'oota asosiisuudhaan gabaasuun keenya in yaadatama. Rakkinichi ammas itti fufeetuma jira. Tsahaay Daamtoo jiraattota warreen rakkinichaan miidhamaa jiranuu fi hanga'oota dhimmichi ilaallatu dubbisuudhaan gabaasa itti aanu qopheessiteetti itti dhiyaadha.
Godina Baalee Bahaatti hanqina roobaa uumameen hongee waggaa tokkoof walakkaa caalaa dheerachuudhaan hanga yoonaatti beelladoonni kuma saddeettamaa ol ta'an du'aniiru jechuun godinichi beekseera. Obbo Adam Jihaad jiraataa godina Baalee Bahaa aanaa raayituuti. Sababa hongeetiin beelladoonni hedduun jalaa dhumachuu ibsaniiru.
Ana jalaa gara horii re'oonni gara kudhanii lamatti jiru shantu rumiina jala ana qofarra harreen lama amma ani duraan roota diidama qaba saddeetin jirani loon illee duraan beekta loon duraan gara kudhawanii qabaanu sire lakkeessa kunoo loon loon lama muka sireetini akkanuma deemee nama oddoo keessa baala muuzii faa qabu ka wannan fa kabu fa kankanan ne ma wani da kake to kai fa ne ka wannan da ban ka ba fa ya ta manda ban ba la ta qalamaan murree akkasitti lame yanzu ran jira ne bakka mun an karka ka kanu kan nan kanan ne
Akka jiraattonni godina Baalee Bahaa aanaalee tokko tokko keessaa dubbisne ibsanitti deeggarsi ammatti taasisamaa jira. Sababa hongeetiin lubbuun namaa darbee hin jiru garuu nyaanni beelladaa fi hanqinni bishaanii dhimmoota hatattamaan furmaata argachuu qaban jechuudhaan eeraniiru. Obbo Usmaan Aliyyii gama isaaniitiin godina Baalee Bahaatiif deeggarsi midhaan nyaataa taasisamaafii jira. Garuu rakkooleen xiyyeeffannoo barbaadan jiru jechuudhaan eerani.
Deeggarsi hin jiraa. Amma rakkoon bishaanii fudhatamaa malee jira. Kan nyaataa kun nyaata namni woma argata karaa mootummaatiif karaa uummata illeetiin woma duddufa. Bishaan bootteen jiru gahaami. Amma akka aanaa kanatti bootteen jiru sadii yookaan afur na fakkaata. Garuu bakki bishaan itti dhuguuf barbaadan naannoo bakka soddomii saddeetii ol. Garuu bishaan kun ganda tokko torbaanitti al tokko bichaa dhufan iyyuu. Garuu guyyaa dhufanillee namni jirkaanii lama jirkaanii tokko namni. Namni maatii kudha shan yookaan kudhan akkas guddisu galgala kana horiin isaa tokkolleen deemee bakka bishaanii irraa dhaquu hin dandeenye. Bishaan inni argatu guyyaa ana jirkana lama yoo ta'e homaan miidhaa badaa keessa jira karaa bishaaniitiin uummanni wanni karaa bishaaniitiin rakkoo hammaataa jira.
Godinni Baalee Bahaa aanolee gammoojjii shan qabaa kan jedhan itti gaafatamaa waajjira dhimmoota horsisee bulaa fi misooma jallisii obbo Amin Aliyyii aanaalee kanneen keessatti hongeen mudateeraa jedhan.
Uummata horsisee bulaa aanaa shan qabna. Dabalataan aanaa lama aanaa badda daree jedhamu. Isaas walakkeessi isaa aanota lamaan kana keessatti illee hongeedhaaf akka saaxilame ni jira. Gammoojjii baalee bahaa jennee qabanne san keessatti waggaa tokkoo fi sanii oliif roobni roobuu hin dandeenye. Amalaan yeroo lama kan godinni baalee bahaa rooba kan qabaatu. Roobni lamaan sunuu wal faana roobuu hin dandeenye. Isa sanarraa kan ka'e uummanni beelaaf sa'aa namni illee beelaaf saaxilamee jira jechuudha.
Obbo Amiin itti dabaluudhaan namoota beela'aniif deeggarsi qaqqabaa jira jechuun ammallee rakkoo hammaataan jira gama dhiyeessii nyaata beelladaa fi bishaaniin jedhan.
Beelawwan wal qabatu dandamannatu jira ammatti. Amma akka rakkootti haala amma keessa jirruun dhiyeessii marga looniitiin wal qabatee hanqinnatu jira. Kun dhiyeessii bishaaniiti. Bishaanillee irratti hanqina cimaa qabna. Keessattuu aanota gammoojjii keessaa aanaa daawwii saraf kan jedhamu daangaa sumaalee fi irra jira. Hawaasni sun duraanillee lafti isaan irra taa'an sun kan roobaati malee bishaan isaan qaxxaamuree bishaan maddaa hin qaban jechuudha. Hawaasni sun ammallee deeggarsa bishaanii cimaa akka barbaadu wanni ilaalaa jiru jira.
Godina Baalee Bahaatti namoonni idileedhaan deeggarsa barbaadanii fi sababa hongeen mudateef deeggarsa barbaadan walumaa galatti lakkoofsaan kuma dhibbaa afurii ol akka ta'an koomishiniin hoggansa sodaa balaa fi kaafamtoota misoomaa Oromiyaa ibseera. Obbo Garruma Oliiqaa itti aanaa koomishinaraa koomishinichaati lammiilee beela'aniif deeggarsi godhamaafii jira jedhan.
Yeroo ammaa kana idileedhaan kan gargaaraman baalee bahaa keessa ni jiru durumaan gara kuma dhibba tokkoo fi kuma kudha saddeetii ol hongeen kun edda mudate immoo kan gargaarsaaf calallii gaggeessanii manni maree sun murteessee nu beeksise gara kuma dhibba lamaaf kuma shantamii tokkoof dhibba jahaaf jaatamii tokko kan ta'udha jechuudha. Kanaaf isaan kana walumatti daballee yeroo ammaa kana akka isaan deeggarsa argatan gochaa jirra jechuudha walumaa gala gara kuma dhibba afurii ol kan ta'an. Kanaaf durumaan marsaa marsaadhaan kan kennamaa ture marsaa shanaffaan illee amma dursa hongeen mudatee hanqinni nyaataa bal'aan waan uumameef dafee akka qaqqabu goonee warra immoo amma hongeetiin adda ba'anii kuma dhibba lamaa ol jiran kanaaf illee addatti gaafannee gargaarsi qaqqabee rabsamaa jira.
Keessumaa godinichaatti aanolee naannaa gammoojjiitti hongee yeroo yeroodhaan mudatu furuudhaaf hawaasaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uun hojiin hojjetamaa jira jechuudhaanis obbo Garramoon itti dabalaniiru.
Biiroon bishaanii yeroo fi lubbuu namaa baraaruuf bishaan kana rabsaa jira. Isa kana harka caalu deeggarsa gaafatee baajata mootummaa naannootiin. Bishaan humni argame kun immoo akka inni dhibee hin uumneef immoo isallee yaaluudhaan sanaan fayyadamanii uummanni kun akkatti gargaaraman gochaa jira. Inni kun isa yeroo rakkoo ammaa jiru furuudhaafi. Kanarraa kan hafe garuu piroojeektii guddaan gammoojjiiwwan Oromiyaa Baalee Bahaallee dabalatee bishaan gahan akka jallisiidhaan kanneen biroodhaan isaan qaqqabu hojjetamaa jira waan ta'eef isa kanatu fala guddaadha amma tokko kana gara biraa immoo eegumsaaf kunuunsa naannoo irratti akkuma naannoo kamiyyuu xiyyeeffannaa addaatiin qilleensa jijjiirama qilleensa kanaa akka inni damdamatu gochuuf isaan irratti illee akka isaan hordofanii hojjetan hirmaannaa uummataa ta'een kallattii adda addaan hojjetamaa jira.
Akka odeeffannoon godinicharraa argame ibsutti beelladoota du'aniin alatti hanga yoonaatti beelladoonni kuma dhibba tokkoof kuma sagaltamii shanii ol ta'an deeggarsa namaatiin lafaa ka'u bakka jiranitti nyaanniif bishaan kennamaafii jira. Akka waliigalaatti naannoo Oromiyaatti hanqina dhiyeessii bishaan dhugaatii fi yeroo yeroodhaan naannawaa gammoojjiitti hongee mudatuuf fala waaraa barbaaduudhaaf qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'uudhaan biiroon bishaaniif anniisaa Oromiyaa maal hojjechaa jira kan jedhu irratti biiricharraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne gabaasa sagalee ameerikaatiif sahay daamxoo finfinneerra.
Qophii labataa Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. barumsa hawaasummaa siyaasa diinagdee aartii fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu qophiin labataa yaada keessaan dhaggeeffattoota illee of keessaa qabaata akka hirmaattan sin affeera jimaata jimaata qophii labataa biyya afaan oromoo irratti.
Hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa kamisaan kun qophaa'ee isinii dhiyaatu qophii fayyaati. Namoonni baay'een dhukkuba mataa yookaan bowwuudhaan isa maayigiriin jedhamuun ennaa rakkatanu hin mul'ata hin argama bakka hundumatti. Dhukkubni kun maanni akkamitti dhufa akkamitti fayyaa gaaffilee jedhu jaallanneen Dr. Ismaa'eel Turaa hospitaala seenaa as yuunaayitid isteetsii magaalaa baaltimoor keessa jiran irratti achitti hojjetu isaanii wajjiniin haasaa taasifteetti gara kanattillee dabarsaa waliin caqasnu.
Dooktar Ismaa'eel Tufaa deebinuu laachuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaalanne anillee asinna afeertanii dhufuu kiyyaan baay'ee gammadee anillee maqaa saagdoota kiyya IHOPA International Oromo Health Professional Association achi keessatti illee board daayrektarii asii dhiyaachuu kiyyaan baay'ee gammadee jira.
Tole Dooktar Ismaa'eel mariin keenya waa'ee dhukkuba maayigireen jedhamuuti. Dhukkubi kun
Maayigireen ka jedhamu kun dhibee bowwooti. Bowwoo danaa jennaani. Dhibeen kun mataa kan nama dhukkubu bowwoon gosa hedduu jira. Isaan keessaa gosa tokko. Yeroo baay'ee yoo laallu sababni isaa egzaaktii sirriitti hin beekamu kanarraa dhufe ka jedhamu hin jiru. Garuu akka laallutti sababa tokko tokko keessaa maatii keessaa maatiitti dabruu danda'a. sanillee hin argina lammaffaa waan zariin dabru jechuu imbalance of chemical keemikaalii mataa keenya keessa jiru kana qixa ta'uu yoo dhabee sanirraa akka ka'e bowwoo kana argachuu dandeenya mallattoo isaa boodarra haasa'uu dandeenya sababni isaa kunniin akka sabaatti ilaalama malee waan kana jedhamee exactly wanni beekamu jiru waan maalirraa akka dhufu.
Egaa dhukkubi maayigireen jedhamu kun namni hundumtuu mataana dhukkubaa jedhu. Namoonni tokko tokko immoo mataa dhukkubbiirra yoo xinnoo cimu mataa cabsaa kan jedhan jiru. Isa kaanii wajjiniin jechuun mataa dhukkubbii isa kaanii wajjiniin adda addummaan isaa maayin?
Gaafii gaarii mataan yoo jennu mataan dhukkubaa bowwoon ka jennu kun gosa hedduu jira. Meedikaalii keessatti ka amma bowwoo danaa jennuun kun yookaan maayigireen ka jennu hin jira. Ka biraa immoo stresitti ka walitti qabatee namni hojiin yoo itti baay'atu gosa adda addaa stress related headache ka jennuun jira. Achitti aanee immoo ka biraa kilaastar heedee ka jedhamu jira. Kanniin ka addaan baafnuun irra guddaa mallattoo inni agarsiisuuni. Mallattoon maayigireenii irra guddaa yoo argite odoo mataanuus hin dhukkubin dura mallattoo tokko tokko qaba. Fakkeenyaaf laali nama garii hin haqqisiisaa, nama garii immoo hin lollochiisaa, naawuzii akka jennuun sana odoo hin haqqisiisin akka waan haqqisiisuu ta'uu danda'a. gaafa mataan si dhukkubu immoo yeroo baay'ee gama tokkoon mataan kan si dhukkubu gama tokkoon we call it throbbing pain pulsating pain yookaan dhawachuu ka jennu sani gama tokkoon dhawataa baay'ee nama dhukkubaa isa waliin immoo namichi ibsaallee jibbaa sagaleellee jibba yeroo baay'ee warri mataa kana dhukkubu bowwoo kana qabu ruumii mana onnaa ta'ee cufatee ibsaa balleessee waan hunda balleessee koomaan dhageennetti taa'uu fedha. So mallattoo kanaan bowwoo kaawwaniin addaan baasuu dandeenya. So kilinikaalii wanni argitu bowwoon kun maalii gosa kamii ka jedhu kanaan addaan baasuu dandeetta.
Fakkeenyaaf immoo Dr. Ismaa'eel namoonni beektonni tokko tokko dhukkubbiin mataa mallattoo dhibee dhandha keessaatii kan jedhan jiru. Kan akkamitti ilaalu.
Kana baay'ee gaarii maaliifi mataan nama dhukkubbiin sababa adda addaan ta'uu danda'a. Qufaallee yoo si qabe matassi dhukkuba. Shukkaarri keellee haala malee damgiffiitiin dhiibbaan keellee haala malee yoo ol ba'e infekshinillee yoo si qabe matassi dhukkubuu danda'a. Garuu mataa nama dhukkubuu callaa odoo hin ta'in mallattoo kaawwan olii qabsiifteetti ka'unnaa jettu. Maagireeniin kaawwaniin adda ka ta'e maaliifi waan yeroo tokko si dhukkubee dhiisuu miti deddeebi'ee dhufaa sirra turaa sa'a afurii haga sa'a torbaatamii lama sirra turaa hedeekiin isaa paasataayil ka jennu san waan akkasii qabaa deebi'ee immoo kun akkasii haqqisiisuu ka maalii mallattoo qabaa ibsaa si jibbisiisaa mallattoo kanniin walitti qabdee hagam hagamiin sirratti akka deddeebi'u laaltee achirratti murteessitee kun maayigireenii yookaan hedeekii dhibee kanaan kan rileetee ta'e kanaaf abbaan fedhee. Mataan yoo dhukkubu yeroo duraatiif yoo ta'e kanaaf laallamuu qaba. Maaliifi piraayimari heedeek waan jennu jira. Sababa biraatiin amma mataa kee keessa kaansariin jiraate wanna biraatiin hin beektu mataan si dhukkubuun beekta. Garuu inni dhibeen akkasii suniifi kan maayigireenii baay'ee adda adda. Maaliifi kan maayigireenii dafee dafee si deebi'aa yeroo hedduu argatta mallattoo atuu beekuu dandeetta. Kanaafuu Turuu dhibee adda addaatiin dhufuu danda'a garuu mallattoo agarsiisuun addaan baasuu dandeenya.
Egaa maayigireenii yeroo jennu sadarkaa sadarkaa qabaa?
Maayigireeniin sadarkaa qaba. Nama beektaa dafee dafee itti deddeebi'u jira. Nama beektaa maayigireeniin haga yeroo ji'atti torbaan bultii kudha afur caalaa warra rakkisu jira. ji'atti haga bultii 28 warra maayigireenii qabu jira. Warra immoo dabree dabree yeroo tokko ji'atti callaa argatu jira. Leeviliin isaa hagam hagam sirra deddeebi'a akka jedhu irratti murtaa'a.
Egaa saalaan umriidhaan waan akkasiidhaan adda addadhaa?
Adda addaa. Gaafii gaarii maaliifi maayigireeniin eenyurra baay'ata yoo jette nambar wan dubartootarra baay'ata. Dubartootaallee Ganna gara soddoma haga soddomii sagalii sanirra baay'ata. Yoo argite warri maayigireenii qabu kana adada umriin isaanii deemuun gaafa immoo minisitireeshinii yookaan abaaboo ji'aa arguu gaafa dhiisanii gaafa menopooziin maayigireeniin wayyaa deema. Kanaaf yeroo baay'ee kan arginu dubarratti argina. Yeroo baay'ee eejii gara soddoma waggaa gara soddomaa soddomii sagalii argina. Booda deema wayyaa wayyaa wayyaa deemuu danda'a. Mallattoo isaallee yoo argite maaltu waan kana warra maayigireenii qabu maaltu itti jabeessa yoo jette namni ilaalu yoo stressed ta'e baay'ee hojii irratti stressed yoo ta'e yoo maayigireenii dura qabaatte sitti jabaachuu danda'a. Gaafa ministireeshinii qabaatan warri fiimeelii wannaan sun itti jabaachuu danda'a. Dhugaatiin tokko tokko like alcohol lamisaali wine for like wine waan akkasii fa'a warra dhugu cheese nyaanni kunniin dabaluu danda'a. So garuu baay'inaan ka arginu. Dubartii irratti harka shan immoo harka jaha dhiirarra dubartii irratti argina.
Egaa wal'aansi isaa maal qoricha liqimsaa immoo lilmee waraannachuu moo waan akkamiiti?
Hordoftoota keenya qophiin fayyaa hin xumuramne. Torban dhufu gaaffii jaallanneen Dooktar Ismaa'iliif dhiyeessitirraa jalqabnee itti fufna. Dooktar Ismaa'iliin maqaa keessaniin ni galateeffanna. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti gololaa asumatti raawwanna. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo daat koomiin nu ergaa akkasumas karaa feesbuukiitiin tiwiitaraa fi inistoogiraamii keenyaan nu hordofuu hin dagatinaa yaada nu kennuu hin dagatinaa jechuudha. gulaalaan qophii keenya namoo daandiiti qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin geessaa jirtu immoo tigisti gammeetii piroodiwusariin keenya nugusuu taamiree gulaalaan viidiyoo keenya lateeraa amanteeti kan isin keessummeessaa ture immoo ani bafqaaduu morodaati amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa nagaatti bulaa.